radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibisasu bitatu byaguye hafi y'inkambi ya kanyarucinya muri gurupoma ya kibumba ibibazo birakomeye kugira ngo amasasu gabe ari kugwa mu nkamba ahantu twahungiye tuzi ngo hariho umutekano nyuma ibisasu bidusangemo none ikibazo kimwe kitubangamiye twabuze ahandi aho turerekera ahangaha caguye mu nkambi ariko twagize imana kigwa impande ntabwo cisha abantu benshi nka kira caguye isake julien sibomana wahunze aturutse muri teritwari ya rucuru mu rwanda aimable karasira uzaramba yasabwe gutangira kuburana mu mizi yabifashe nk'ubihatiwe yihana urukiko turajya mu majyepfo y'u rwanda i nyanza mu makuru yacu yo mu kanya ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru aimable karasira uzaramba ukurikiranyweho ibyaha byo gupfobya no guhakana no guha ishingiro jenoside yasabwe n'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri nyanza mu majyepfo y'u rwanda gutangira kuburana mu mizi yabifashe nk'ubihatiwe yihana urukiko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari nyanza eric bagira ubusa wiriweho iriho neza nawe venuste nshimiyimana none ni iki cyatumye karasira aimable uzaramba yihana urukiko aimable uzaramba yihannye inteko iburanisha ndetse na perezida wayo bwana muhima avuga ko ibogamye n'inyuma yo gufata icyemezo ko agomba kuburana kuko yari yavuze ko arwaye bamuha undi mwanya avuga ko mbere y'uko aza kuburana gereza amageragere bamupimye isukari basanga ngo yazamutse iri ku kigero cya magana abiri mirongo itatu n'umunani akavuga ko ari umutwe umurya amaso amurya n'amaguru amurya ubwo rero yumvaga ko ashobora kuburana bikaba byamugiraho ingaruka avuga ko abihannye bateranya amagambo abakarasira ndetse n'umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana antoine muhima karasira avuga ati cyane cyane wowe ndakwihannye ariko karasira nanone akavuga ko nubwo amwihannye ageranije n'uko ngo ibintu bikora hano mu rwanda n'ubundi birasa no kurangiza umuhango n'ubundi akavuga ko umucamanza bizarangira agarutse kumuburanisha habanje rero ikintu cy'impaka ndende haba ku ruhande rwunganira karasira mu ruhande rw'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bukavuga ko kuva urubanza rwatangira kuburanishwa bigiye kumara imyaka ibiri ariko karasira aguma arutinda ngo agomba kuburana ku byaha by'ubugome byaha bitandatu by'ubugome birimo guha ishingiro jenoside gupfobya jenoside no kuyihakana bikava mu nzira ubushinjacyaha bukavuga ko ari bwo buryo bwo guhagarika ibyo byaha kuko ngo gutinza urubanza biragira ingaruka kuri sosiyete kuko ngo ibyaha yakoze biri kuri yutube kandi amaze kuburana byahagarara karasira ati ndewe kugeza ubu uretse kuba ndi mpirimbanyi mvuga ibitagenda nta nubwo mfite nta n'ipfunwe mfite zo kuburana ibyaha nk'uko mubindega kandi nta byaha nakoze ubundi bigenda bite iyo umuburanyi yihannye urukiko ubundi venuste nshimiyimana iyo umuburanyi yihannye urukiko we n'abamwunganira bahabwa umwanya wo kujya gutegura imyanzuro igomba gushyikirizwa urukiko rwisumbuye ku rwo yayihannye noneho bakabisuzuma hakazaboneka icyemezo gifatwa gishobora gutuma ya nteko ihinduka cyangwa se ya nteko ikaba yagaruka venuste nshimiyimana none watwibutsa muri make ibyaha aimable karasira uzaramba akurikiranyweho
aimable uzaramba akurikiranyweho ibyaha bitandatu ubushinjacyaha bwita ibyaha by'ubugome ibyaha byo gupfobya jenoside kuyihakana no kwishingiro guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gukura amacakubiri mu banyarwanda yeza ndonye no kudasobanura n'inkomoko y'umutungo ibyaha byinshi bibumbiye mu biganiro afitaga ku muyoboro wa yutube karasira wari umuhanzi icyarimwe nta mwarimu muri kaminuza y'u rwanda ubusanzwe yari yarashinze umuyoboro wa yutube umuyoboro yari yaritse ukuri mbona aho avuga ko we ibiganiro yatambutsaga yaragamije gushyira icyo yita ukuri ahagaragara no kunenga ibitagenda mu butegetsi ariko kugeza ubwo ryafungwaga kaminuza yari yaramwirukanye kubera ibyo biganiro biherutse nshimimana eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i nyanza mu majyepfo y'u rwanda ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye nanjye venuste nshimimana
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano ikomeye yabaye kuri wa kabiri muri grupema ya kibumba hagati y'ingabo za leta fardc n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ibisasu bitatu byaguye hafi y'inkambi ya kanyarucinya inkuru irambuye jimishu kandi bakomera aha turi ni muri lokalite ya kibati iherereye muri teritwari ya nyiragongo aka gace kazengurutswe n'inkambi nyinshi zirimo iya kanyarucinya n'iya don bosco zose zicumbikiye impunzi zahunze imirwano ziturutse muri teritwari ya rucuru na masisi zihunga gushyamirana hagati ya faridese na m makumyabiri na gatatu kuva mu masaha ya mu gitondo ingabo za leta fardc iterwa inkunga n'imitwe ya wazalendo zatanaga mu mitwe n'abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu iyi mirwano irabera muri grupema ya kibumba mu birometero bine gusa uvuye mu nkambi ya kanyarucinya gutana mu mitwe ku mpande zombi byatumye ibisasu na za bombe biterwa muri iyi lokalite ya kibati yegerana neza n'inkambi ya kanyarucinya ubuyobozi bwayo bwatubwiye ko kugeza ubu iyi nkambi icumbikiye imiryango igera ku bihumbi ijana na mirongo ine n'icyenda aho abayicumbikiwemo bose bakabaka bakuru bihumbi magana inani. Abaturage twasanze aho ibi byabereye baratubwira uko byagenze.
Kufuatana na gisi tunaona yote ni magumu yenye tu kwako.
Ibyo turi kubona ahangaha biteye agahinda cyane, twarahunze ariko dutangiye kubona ibisasu biri kugwa hirya ahangaha hamwe n'iyi nkambi yacu. Byahaguye twese tugira ubwoba kuko hari ku manywa. Amahirwe twagize ni uko aho byaguye nta bana bahakiniraga, naho ubundi biba byabahitanye. Leta ni umubyeyi wacu kandi twizera ko igomba gukora ibishoboka ibi bibazo bikarangira, kuko ntabwo dushobora kwihanganira ibi bibombe biva bikadusanga mu nkambi. Bitabaye bityo abacu bahashirira kandi ntacyo tuba twungutse
kuba ibisasu birimo kugwa hafi y'ahantu nk'aha hahora imbaga nyamwinshi bitera icyoba gikomeye abahakorera ibikorwa byabo bya buri munsi cyane biganjemo impunzi ahanini zaturutse muri teritwari ya rucuru uyu ni bwana julien sibomana umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine dusanze iwe mu nzu yicaye n'umuryango we byaduteye ubwoba twabuze niba turava he nanga tuje he kubera twahunze amasasu naho tugeze tenagari kwadusanga antukana ikibazo kitubangamiye cyane ahubwo twabuze niba turaba bande ibibazo birakomeye kugira ngo amasasu gabe gari kugwa mu nkamba ahantu twahungiye tuzi ngo hariho umutekano nyuma ibisasu bidusangemo none ikibazo kimwe kitubangamiye twabuze ahandi aho turerekera ahangaha caguye mu nkambi ariko twagize imana kigwa impande ntabwo cisha abantu benshi nka kira caguye isake donc wumva yuko ejo n'ejo bundi ibi bisasu bikomeje kuja biragwa ahangaha muri no nkambi ejo twazahata ubuzima tw'impunzi ndetse n'abaturage duturanye n'abantu twasanze batwakiriye kuba iyi nkambi ibarirwamo umubare munini w'impunzi ubwoba ni bwinshi haba mu bayicumbikiwemo ndetse n'abaturage basanzwe baturanye nayo bwana jackson kahembe muneza avuga ko ibi bisasu bishobora gutera ibibazo mu buryo butandukanye cyane ko kuri we bigoye ko abaturage babasha kubaho badashakisha imibereho hari icyo asaba ubuyobozi ubwoba dufite iyo barwanye abana bacu bari gupfa amasasu gakabagwaho amabombe gakabagwaho ubwo ubwoba dufite ni izo mpfu ziri kujya ziraboneka tateguwe mu nkambi ugasanga tubonye ibirema byinshi amabombe gabaguyeho batiteguye ko wari uri kuja guhaha ugasanga ntacaja guhahira abana hejuru y'ibyo bibazo by'intambara hafi y'inkambi bwana abisitiyeri nawe wahunze imirwano avuga ko kuba muri iyi minsi inkambi z'impunzi zibasiwe n'ibisasu bituruka mu bice biberamo imirwano byagakwiye gutanga isomo ku buyobozi bwa kongo gushaka umuti urambye kuri iki kibazo cyane ko abakorwaho nacyo ari abahunze imirwano ubwoba dufite hejuru y'amasasu n'amabombe ari kujya agwa hafi y'inkambi no mu makambi ni uko ibibi byabaye mu nkambi za mugunga za rusayu bishobora kongera kutubaho muri izi nkambi abantu twahungiyemo hano hafi ya kanyarucinya cyagombye gukorwa vuba na bwangu ni uko leta yacu yagombye kudufasha yagombye kudufasha ikivuna umwanzi yamara kwivuna umwanzi tugataha iwacu tugakomeza ubuzima busanzwe ahantu hari poroteje ahantu hari kure y'amadifense kugira ngo tutaba sible nouvelle sible y'ibyo twahunze inzego za leta zishinzwe ubutabazi ndetse n'iza gisirikare zahise zisesekara aho ibi bisasu byaguye ubwo ubushakashatsi bwasozwaga mu masaha y'umugoroba izi nzego zumvikanisha ko n'ubwo ibi bisasu byaguye ahantu haba imbaga nyamwinshi nta wakomeretse cyangwa ngo ahitanywe nabyo gusa inzego za leta zagaragaje impungenge zo kubona ibisasu byaterwa ahantu nk'aha ijwi rya amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa faridese ngo tumenye neza uwaba wateye ibyo bisasu ariko ntabwo byadukundiye twahamagaye koloneli guillaume njike kayiko umuvugizi wa faridese mu ntara ya kivu ya ruguru ariko ntiyadusubije kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru mu itangazo ryasohoye ku mugoroba sosiyete sivile yo mu teritwari ya nyiragongo yavuze ko ibi bibaye ku nshuro zigera kuri ebyiri mu cyumweru kimwe gusa kuva aho imirwano hagati ya faridese na m makumyabiri na gatatu yuburiye muri komine ya kibumba muri iryo tangazo kandi jean claude mambo kawaya umuyobozi w'iri shyirahamwe yumvikana asaba inzego za leta cyane za fardc ko ariyo bwabaga mu kurandura umutwe wa m makumyabiri na gatatu ndetse bigakorwa vuba na bwangu jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma dusubire mu rwanda i kigali umunyamategeko gatera gashabana uhagarariye abazungura abanyakugendera asina paul rwigara yasabye urukiko rw'ubujurire kutakira ikirego cy'umujyi wa kigali aravuga ko urukiko rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza kuko umujyi wa kigali watsinzwe inshuro ebyiri ku mpamvu zimwe ugakomeza kwanga gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko zabanje n'ibyemezo biwuhatira kwishyura abo kwa rwigara amafaranga y'ingurane ku butaka bwabo kigali eric bagira ubusa umunyamategeko gatera gashabano yavuze ko urukiko rw'ubujurire rutaburanisha uru rubanza kuko umujyi wa kigali warutsinzwemo kabiri ku mpamvu zimwe n'ubwo umwanditsi mukuru yemeye kwakira iki kirego gashabano yavuze ko inzitizi abo kwa rwigara batanze igomba gusuzumwa kuko ari ndemyagihugu yasobanuye ko muri uru rubanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu rwigara yatsinze akarere ka nyarugenge ubu kasimbuwe n'umujyi wa kigali baburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari rwategetse ko akarere ka nyarugenge kagomba kwimura rwigara mu buryo bwubahirije amategeko avuga ko icyo cyemezo cyabaye ndakuka ariko havuka ikibazo cyo kugishyira mu bikorwa rwigara amaze gupfa abazungura be basabye guhabwa ingurane n'indishyi z'akababaro urukiko rwanzuye ko bifite ishingiro rutegeka akarere ka nyarugenge gushyira mu bikorwa icyo cyemezo umujyi wa kigali wajuriye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri urukiko rukuru narwo rwemeza ko ubujurire bwawo nta shingiro bufite rutegeka ko urubanza ruguma uko ruri gashabana akavuga ko basanga ibyemezo by'inkiko zombi byarashingiraga ku mpamvu zimwe yasobanuye ko bitari ngombwa ko uru rubanza ruburanishwa mu mizi ku bujurire umujyi wa kigali watanze ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko umwanditsi mukuru wakira iki kirego yashingiye ku kuba ikiburanwa gifite agaciro karengeje miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga umunyamategeko gashabana akavuga ko ibyakozwe n'umwe umwanditsi mukuru yumvikanisha ko umujyi wa kigali utatsinzwe ku mpamvu zimwe bidashingiye ku mategeko inzego zabanje zasuzumye ingingo zijyanye no kwimura abantu ku nyungu rusange zanzura ko rwigara atimuwe mu buryo bukurikije amategeko ikiburanwa ni ikibanza cyari gifite nimero mirongo itanu n'umunani mirongo itandatu nyuma haje kubaho impinduka gihabwa izindi nomero nk'uko gashabana bisobanura giherereye mu mujyi rwagati cyubatsemo igorofa rirerire ry'ikigo gishinzwe imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi ahitwa peyaje gashabana ashingiye ku byemezo by'inkiko agasaba ko inzitizi urukiko ruyakira rukazemeza ko rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza abahagarariye umujyi wa kigali barimo umunyamategeko bonane nyangezi babwiye urukiko ko impamvu batanze ubujurire bwabo basanga umujyi utaratsinzwe ku mpamvu zimwe mu nkiko zabanje nabo bemera ko nyuma y'aho akarere ka nyarugenge gatsindiwe ku rwego rwa mbere ntikajurire urubanza rwabaye itegeko bemeza ko rwigara yasabye ko icyemezo cy'urukiko cyashyirwa mu bikorwa ariko ntibishoboke ku buso bugibwaho impaka umujyi wa kigali ukavuga ko hari ikibanza gifite nomero mirongo itandatu n'umunani mirongo ine na karindwi abawuhagarariye bakavuga ko umucamanza yarengereye agasuzuma ibyo atari yasabwe ari naho bashingira bemeza ko batatsinzwe kabiri bavuze ko ikijyanye n'ubuso bw'ikibanza batari bakiburanyeho nyangezi na mugenzi we basobanura ko mu rukiko rukuru harebwaga niba icyaburanwaga ku rwego rwa mbere aricyo cyaburanwaga ku rwego rwa kabiri kuko umucamanza yaremeje ko imihango yo kwimura rwigara itubahirijwe basanga umujyi utari guhatirwa kugishyira mu bikorwa aho kubanza gukosora iyo mihango urukiko rwabajije icyakurikira igihe inzitizi ya gashabana yaba ifite ishingiro cyangwa yateshwa agaciro yasubije ko ibaye ifite ishingiro umujyi wa kigali wategekwa kwishyura abo kwa rwigara akanengeraho indishyi z'akababaro n'amafaranga y'igihembo cye mu gihe yateshwa agaciro urubanza rukaburanishwa mu mizi ikibanza kiburanwa mu nkiko zabanje rwigara n'abazungura be batsinze umujyi wa kigali utegekwa kwishyura amafaranga abarirwa muri miliyoni magana cyenda mu bihe bitandukanye umugore wa nyakwigendera Adeline Mukangemanyi Rwigara yakunze kumvikana avuga ko umutware we yazize akakayabo n'ibindi bishyuzaga leta icyemezo kikazafatwa mu mpera z'uku kwezi niba nta gihindutse eh bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu burundi ubuzima bw'abagore n'abana bimuriwe muri site ya matyazo muri komine mu bimbi bahungishwa ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwifashe nabi ikibazo gikomeye ni icy'amazi inkuru irambuye tirive ndayishimiye ufise umwana muto kaca usanga ndabura ibintu ndamufuka harakuze ukwezi ariko natanguye kumushyira ku mugongo kubera kubona imbeho ni nyinshi mwijoro amazi arara arakoroka ukuvuga arararira bukarinda bucya kubera imbeho uwo ni umwe mu bakenyezi baherutse kubyarira muri site ya matyazo iri muri komine ya mubimbi mu ntara ya bujumbura ari mu bahimuriwe bitewe n'amazi ya tanganyika yateye muri zone ya gatumba haretecera bimura abakunzi b'ijwi rya amerika bamusanze ahetse umwana w'ukwezi kumwe gusa uwo mukenyezi yabiganiye ubuzima babayemo ngaho muri iyo site na cane cane ku mubyeyi afise umwana muto cane ko kuronka aho kumujyamika bigoye cane uku niko abisigura binyorohera kubera turyama turi benshi ni hatoye ufise umwana muto kaca usanga ndabura ibintu ndamufuka nk'ubu yamaze kuja ku mugongo atarakuze ukwezi kubera kubona imbeho ni nyinshi mwijoro amazi arara arakoroka kaca usanga ni kibazo umwana akadegedwa akaguma arira ni ukuvuga arararira bukarinda buca kubera imbeho uwo mubyeyi amaze ukwezi kumwe abyaye anavuga ko bahangayikishijwe n'isuku rike riharangwa aho usanga abana babo baguma bagwaye indwara zituruka ku isuku rike avuga ko ibyo biterwa no kuba ata amazi meza bafise ikibazo c'amazi rero akabona ko ari intandaro ya byose kuko bakoresha amazi baguze buri munsi kandi atanu ubushobozi bwo kuyagura bafise ukavoma ibido y'amajana atanu kandi ndi umubyeyi camvoma ibido z'ibihumbi bibiri cumbwira ibyo bihumbi bibiri buri munsi buri munsi ni ukuvuga kuva mbyara buri bido z'ibihumbi bibiri n'amazi ntakwire kubera nta bana baguma biyonona bonona impuzu ni ahantu hari ivumbi umva uca usanga ari ikibazo naho nomesa usanga ntacyo nkoze nyene ntuyaguma diyara kubera iki aho turi ni ubucafu mugenzi we nawe avuga ko harimo abarara bahagaze kuko aho bajyama hameze nabi avuga ko n'ikirago baba bashashe hasi basanga carengewe n'amazi ayandi akamanuka ku mahema babamwo bakisanga aho bajyamye batose batanaronka aho bihengeka aha hasi turyama ku birago n'icyo kirago hamwe kiguruka kironka urabona hasi harakanye harakanye uca usanga cyaboze kubera hasi haguma hakanye hari amazi urabona nk'uruyo yakururyamika nk'ahantu nk'aho o ahantu arahinduye hariya ataratabutse urabona nta kirakanye naho ukora ko kumvisha kirakanye aha kandi bavuga ko hasi haba hatose cyane hakaba n'aho usanga haraje umukungugu bavuga kandi ko hari aho babona ibinyamugera munsi y'umukeka baba bajyamye ko rimwe na rimwe bikanabajya ibinyamugera bimeze nk'ibinyo kujya ku ibinyo byo mu wese ukabona gitaragurika kiva munsi munsi mwiza ushashe nk'ikirago cyo cyonyine atakindi kintu wasizeko ejo bundi hariho umuntu yanyigiwe n'ikinyamugera bakibona kiriko kiranyigera uko baca baragikimukura baragiturira je naho noronka duke duke tubaho reka nkaronka aho ndara uraze kurara ku mabuye ikindi abo bakenyezi bavuga ni uko aho bavoma amazi yo kugira isuku no guteka usanga ari kure cane iyo batarose amafaranga yo kuyagura bikabagora cane kuja kuyizanira uyu mukenyezi avuga ko hari igihe ahora aja kuyizanira kandi atarakomera umugongo kuko amaze ukwezi kumwe yibarutse bikanamutera ikibazo gikomeye nk'uko abisigura ikibazo cy'amazi kabisa kiratunanije ngiye kuvoma ca ntangura kuva kandi kubera nk'umubyeyi ntarakomera umugongo ukaca usanga amazi amafaranga baduha ibihumbi majana abiri na mirongo itatu na bitanu usanga bihereye kw'ayo mazi kandi hano nta n'ikindi kintu dukora mba ni ukuguma twicaye nka bamwe y'amasaha twamenyereye kudandaza
abo bakenyezi basaba ko leta yobagarukira vuba nk'ababyeyi bafise abana bato kuko bakenera uburyo bwinshi bwo kugira isuku ribakwiye ikintu dusaba tworonka ahantu tuba dufate uri mu kazu k'iwawe uramenya uko upanga ibintu ariko kubera usanga turi abantu benshi umwana muto impuzu n'ikibazo twasaba ko badufasha kabisa tukaronka ahantu turyama hameze neza kuri ibyo bibazo abo bakenyezi bafise ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana buvuga ko hari ibyo leta iriko iratunganya kugira ngo baronswe aho kuba heza kandi hafise isuku ildefonse majambere umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika asaba abo bakenyezi kwihangana kuko leta itabibagiye ariko ico twotahura muri ibi ni uko leta yitwararitse yuko bajya abantu begeranirijwe hajya haba ku vyo gufungura haba ku vyo kwivuza kwivuza haba ku vyo kuronka amagara meza isuku ubwiherero bumeze neza uburaro bumeze neza turiko turabitunganya muri iyo site ya matyazo haba imiryango irenga igihumbi igizwe n'abagabo abakenyezi n'abana ariko abakenyezi n'abana akaba ari bo benshi n'aho atabiharuro byabo bwite twabashije kumenya abahimuriwe nta mazu barubakirwa bamwe barara mu mahema abandi bakarara hanze nk'uko babitwiganiye Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali mu ngaruka zirambye z'intambara y'uburusiya muri ukraine harimo n'izo irimo kugera ku buzima bwo mu mutwe bw'abana muri iki gihugu ababyeyi babo nabo akenshi baba bakeneye ubufasha temistokle mutijima icyumba rev nateye abarimo gukiniramo basimbukira ku mufariso cyaguweho n'igisasu cy'uburusiya mu ntangiriro y'ibitero simusiga bwagabye kuva mu kwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri ku bw'amahirwe umuryango wose wari wabashije kuhava mbere y'iki gitero
twagiye mu gace ka musikani kari hafi aho wari umunsi wa mbere w'intambara kandi ikibuga cy'indege cyari cyegereye hafi aho twumvaga urusaku rw'ibisasu amanywa n'ijoro uyu muryango wabashije kugera mu burengerazuba bwa Ukraine ahasaga nk'aho hatekanye nyuma rarisa n'abana be baje guhungira muri polonye
umukobwa wanjye muto yari afite imyaka ibiri ndetse we ntiyari asobanukiwe neza ibyarimo biba umuhungu wanjye bakurikirana we yari afite ubwoba bwinshi icyo gihe yari afite imyaka itandatu ntiyabashaga no gusinzira umwana wa kabiri rev ntiyabashaga gusinzira neza ndetse byamuviriyemo kurwara indwara y'ubwoba bukabije ntibwari ubwoba bw'urusaku gusa yahise atangira gutinya kubona amaraso buri kantu kose kamukomeretsaga yahitaga ambaza niba ari buze kumera neza ubwoba bukabije niyo ndwara ikunze kugaragara cyane ku muryango voices of children utanga ubujyanama mu by'imitekerereze ku bana bagizweho ingaruka n'intambara ibimenyetso bya ocd bishobora gutangira kuza birimo nko gukora imigenzo runaka isa nk'iyemeza ko ibintu bizakunda neza umwana ashobora kujya yiruma iminwa cyangwa akarya
abakozi b'uyu muryango bavuga ko akenshi bigorana kuba abana basabana bityo bagashyiraho amasomo yihariye y'ubugeni nk'iri aho abana bahimba inkuru
benshi n'abana bavanywe mu byabo n'intambara baherukaga kwimukira ikiyeve mbere bakaba barigaga mu buryo bwiyakure ku ikoranabuhanga tugihura bwa mbere umukobwa umwe ukomoka i kharkive ntiyashoboye kuza mu ishuri ubushakashatsi bwatewe inkunga n'ishami rya loni ryita ku bana bwerekana ko mirongo ine na kane ku ijana by'abana b'abanyayukurene bagaragaza ibimenyetso by'indwara y'ihungabana
benshi mu bana bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana ni abakomoka mu turere twabayemo amarorerwa cyangwa se abava mu twigaruriwe muri ibyo bimenyetso harimo ukugaruka mu ntekerezo zabo kw'amashusho y'ibyo baciyemo rarisa yahisemo kwiyambaza inzobere mu by'imitekerereze ya muntu ubwo yabonaga ko umuhungu we reva arimo guhinduka undi wundi atari akiri uko yahoze ariko akavuga ko nawe ubwe byaje kugaragara ko akeneye ubufasha
impungenge zanjye zose nazishize mu bana ndetse ibyo ahanini byahungabanyije umuhungu wanjye wa kabiri muganga yahise avuga ko ndetse nanjye ubwanjye atakinyizera gukurikiranwa n'inzobere byafashije rev na rarisa ariko yena avuga ko umuryango wabo waje gusanga bose bari bakeneye gusubira imuhira umujyi wabo warimo ubusa ubu inzu yabo bongeye kuyibona nta gisubizo gikwiye ariko twanzuye ko umuryango ugomba kuba hamwe hanyuma rero turagaruka bitewe na papa wacu abana bari bamukeneye larisa avuga ko yaje gusanga ibihe by'intambara bishobora kugaruka igihe icyo ari cyo cyose ariko bafite gahunda y'uburyo yakwitwara mu gufasha abana be guhangana n'umuhangayiko cyangwa se ubufasha yakwitabaza mu gihe asanze atabyishoboza urakoze temistokle mu tijima imyaka ine irashize e, capitol ingoro y'inteko nshingamategeko y'amerika itewe ubucamanza bwakoze iki toma kamirindi anketi zatangiye rugikubita ku buryo ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kwarangiye fbi ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha kurwanya iterabwoba no kurwanya ubutasi bw'amahanga muri leta zunze ubumwe za amerika yari imaze gufungura dosiye zirenga magana ane hejuru y'ubuhanga bwayo yifashishije na rubanda ibasaba inkunga y'amakuru kugera ku isabukuru ya kane y'igitero tariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu abantu igihumbi na magana atanu na mirongo inani na batatu bari bamaze gushyirwaho ibirego bijyanye n'amategeko mpanabyaha yo ku rwego rw'igihugu abarenga igihumbi bemeye ibyaha izi anketi nizo za mbere nini cyane mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abaregwa bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye biva ku biremereye nko gutera n'intwaro zo kwica kugera ku byoroheje nko kwinjira muri Capitol nta ruhushya rwemewe n'amategeko abari muri iki gice cya kabiri nibo benshi cyane bagera kuri mirongo itandatu ku ijana ababuranishijwe bahamwa n'ibyaha bahawe rero n'ibihano bitandukanye ikiremereye kugeza ubu ni igifungo cy'imyaka makumyabiri n'ibiri urukiko rwagihaye uwitwa enrique terio yahoze ari umukuru w'umutwe witwa proud boys uvuga ko ubwoko bw'abazungu bwugarijwe kandi ko ari bwo bugomba kuba hejuru y'andi moko yose mu byaha urukiko rwahamije torio n'abari bamwungirije babiri harimo icyo gukora igico kigamije guhirika guverinoma y'igihugu bakoresheje ingufu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu abantu ijana na mirongo itandatu n'umunani bategereje gukatirwa abandi barenga ijana bategereje gutangira kuburana hari n'abagishakishwa bamwe guverinoma irabazi abandi ntibazi nk'uwo yashyiriyeho igihembo cy'amadolari ibihumbi magana atanu ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma amenyekana kandi agatabwa muri yombi batanga ariko ibimenyetso biganisha kuri we hari n'abatorotse barahunga urugero barimo uwitwa Anthony vo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko urukiko rwamukatiye igifungo cy'amezi icyenda rwamutegetse kwigemurira gereza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kugira ngo afungwe we ntiyabikoze ahubwo ahitamo kwiruka ajya gusaba ubuhungiro bwa politiki mu gihugu cy'abaturanyi cya Canada avuga ko yizeye ko Perezida Trump namara gusubira ku butegetsi azamuha imbabazi kugira ngo abashe kugaruka mu gihugu cye ijwi ry'amerika Trump yavuze kenshi ko koko mu isaha imwe izakurikira irahira rye azahita aha imbabazi bamwe mu bakurikiranweho ibyaha bishamikiye ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kuri Capitol abakurikiranywe mu nkiko ababona ate
iyo urebye itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere benshi bavuga cyane usanga bariya bantu bararenganye bikomeye
kuri Trump aba bantu ni imfungwa za politiki naho ku birego bimureba we ku giti cye umushinjacyaha wihariye Jack Smith yamujyanye mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu amurega kurema igico cyo kwemeza rubanda ko yibwa amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri byabyaye igitero cyo kuri Capitol mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize Trump amaze gutorwa Smith yabwiye urukiko ko ahagaritse kumukurikirana kubera ihame rivuga ko umukuru w'igihugu adashobora gukurikiranwa mu mategeko mpanabyaha igihe ari ku butegetsi umucamanza nawe yarabyemeye maze ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aca iteka rihagarika burundu uru rubanza urakoze toma kamirindi hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi inzererezi ibura urugo ntiburi kigwi umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana
ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere